Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaa sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisa sadaasa sagal bara 2023 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo kolonisa 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu Anbufkaaduu Moroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti. koomishiniin marii biyyaalessaa miseensota mana mareetii fi gabaasa dhiyeessuu isaa godina hadiyyaa keessatti barattoonni kumaan lakkaawamanu mana barumsaatti deebi'uu dadhabuu isaanii komii qonnaan bultoonni godina arsii dhiyeessan dabalatee akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottanii walakkeessa bahaatii fi siyaasa yuunaayitid isteetsi irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera gara oduutti darbina.
Tamooltaan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Baatii darbe haleellaa Hamaasiin raawwatame taansee siviilonni Faalisxiin naannoo qiyyaafata sochii humnooti Israa'el ta'e keessaa dhiisanii bahaa innaa jiranitti humnoonni Israa'el hidhattoota Hamaas waliin wal lolaa jiran. Magaalaa Dugdee Gaazaa keessatti kan geggeeffamu lola lafootti dabaluudhaan loltoonni Israa'el qilleensarraan naannoo sana haleelaa jiran. Waraana sanaan namoonni hedduun qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u akka jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa jedhetti roobii kaleessaa uummanni kuma shantama ta'u gara kibba gaazaatti baqatee jira. Lakkoofsi kun kan torban kanaa isa guddicha. Erga dilbataa qabee walumaa gala namoonni kuma torbaatamii lama ta'an kaaba gaazaa dhiisanii ba'uu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Israa'el dilbata darbe. kaabaaf kibba gaazaa bakka wal agarsiisu daandii guddicharraa karaa ittiin achi ba'an banuu jalqabdee jirti namoonni nagaan gamasii akka ba'anitti guyyaatti sa'aatilee afuriif banaa ta'ee ture namoonni hedduun ba'aa waan jiraniifillee raayyaan humna ittisaa israa'el bakki sun banaa akka ta'uuf sa'aatiitti dabalaa dheeressee jira tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa kanneen biroon toora daandii gaazaa kaabaaf kibbaa addaan baasu irratti bishaan buskutii humna kennu dhiyeessaa jiran. torbanneen darbanii jalqabee naannoo kaabaa bakka gargaarsi dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa haalli jiru daran hamaadha tokkummaan mootummootaa qubsumaawwan kibba gaazaa humnaa ol namaan waan guutamaniif kanneen haaraa dhufan simachuun danda'u jechuun akeekkachiiseera jiraattota gaazaa miliyoona lamaaf tuqaa sadii keessaa harka sadii keessaa lama qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. qubsuma kahan yoonis jedhamu qofaa keessaa namoonni kuma digdamii lama kan keessa qubatan yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jedhetti yoo xiqqaate namoonni dhibba ja'a ta'an mana fincaanii tokko waliin qooddatu.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaasii yakka waraanaa raawwataniiru jedhani. Badii gam tokkoon raawwatee fi adabbii jumlaa taasisuun seeraan alaa jedhaniirus oduun kun bal'inaan kunuuti.
Baatii tokko dura walitti bu'iinsa uumameen Israa'eliif Hamaasiin gam lamaanuuti yakki waraanaa raawwatameera jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti komishinarri dhimmoota mirga namaa olaanaa beeksisuu isaanii maddi oduu rooyiters gabaasee jira. Voolkar Turk Raafaa Daangaa Gaazaa bakka Masriitti qaxxaamuran irraa akka dubbatanitti onkoloolessa torba garee hidhattoonni Faalisxiin gocha suukanneessaa isaan raawwatan yakka waraanaa ture kanneen ukkaamsanii butanillee akkuma qabatanitti jiru jedhan. itti dabaluudhaanis israa'el siviilota faalisxiin walitti qabdee adabuunis yakka waraanaati humnaan siviilota qe'eerraa akka buqqa'an gochuun illee seeraan alaa jedhan gama raafaa darbee kan geggeessamu gargaarsa namoomaa ilaalchisee turu kennaa dubbatan gargaarsa lubbuu oolchuuf kennamu haala kan haqaa hin taaneen yookaan nama gaddisiisuun murtaa'aadha jedhan israa'el hidhattoonni hamaas onkoloolessa torba erga haleellaa daangaa qaxxaamure raawwatanii namoota kuma tokkoof dhibba afur ajjeesanii. kanneen dhibba lamaaf afurtama ta'an immoo ukkaamsanii butanii deebii kennuuf jecha utuu adda hin kutin gaazaa boombiidhaan haleelaa jirti haleellaa boombii israa'el raawwatteen ijoolleef dubartoota dabalate namoonni kuma kudhaniif dhibba shan du'aniiru haala ariifachiisaaf jecha qaamotiin martinuu lola dhaabinsa akka tolfatanan gaafadhaa jedhan turk itti dabaluudhaanis dirqama mirga namaa sadiitu jira gaazaadhaaf gargaarsa namoomaa gahaa dhaqqabsiisuu kanneen iggitaman gadhiisuuf weerarri sun akka dhaabatuuf raawwatiinsa waaraa hojiirra oolchuudha jedhan boowwaatti kufnee jirra kun itti fufuu hin qabu jedhanii gam tokko badii dalageef. isaan kan raawwateef dhiifamni jiru jedhan.
walitti bu'iinsi itiyoophiyaa keessa nagaadhaan akka hiikamu paarlamaan biyyattii qaama hojii raawwachiiftuu irratti dhiibbaa akka kaa'u koomishiniin marii biyyaalessaa gaafatee jira koomishinichi raawwatiinsa hojii isaa kan waggaa baajata bara 2016 har'a mana maree bakka bu'ootaatiif dhiyeessee jira.
Koomishinni maree biyyoolessaa Itiyoophiyaa baatilee darban arfan hojiiwwan hojjeteef rakkoo isa mudate ilaalchisuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa kan dhiyeessan koomishinarichi olaanaan koomishinicha Piroofeesar Masfin Araayaa leenjiin hirmaattotaaf leenjiin tumsitootaa haala adda addaatiin hojjetameera jedhan boqonnaa qophiirra kan jiru koomishinichi baatilee arfan darban bulchiinsa magaalaa finfinnee. gambeelaaf naannoo beenishaangul gumuz keessatti hirmaattota naannolee torbaaf bulchiinsa magaalotaa adda baasuusaaf koomishinarri olaanaan ibsaniiru akkasumas naannoleef bulchiinsi magaalotaa adda baafamanii leenji'uudhaan hirmaattota adeemsa marii kanaa adda baasuuf gargaaran sagal ga'ullee ibsaniiru naannoo amaaraaf tigraay keessatti hojiin hojjetamuuf koomishinichi boqonnaa haal duree qopheessuurra ka jiru ta'uu kan ibsan piroofeesar masfin. hooggana olaanaa naannolee dhimmi ilaallatu waliin mariin geggeessamuusaa tuqaniiru koomishinichi hojii isaa akka karoorsetti raawwachuu akka hin dandeenye kan ibsan koomishinarichi olaanaan kun kunis hojii walxaxaa ta'uu isaatti dabalee walitti bu'iinsiif dhimmootiin yeroo kabroon sababaa ta'uu dubbataniiru miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa koomishinichaaf gaaffilee adda addaa kan dhiyeessan yoo ta'u kana keessaas yeroo ammaa walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furamanii. hojiin koomishinichaa haala milkaa'een akka itti fufu maal hojjettan ka jedhutu keessatti argama koomishinarichi olaanaan piroofeesar masfiin deebii kennaniin koomishinichi qaamotii wal lolan gidduutti itti gaafatama marii araaraa geggeessuu akka hin qabaanne ibsanii ta'us walitti bu'iinsaawwan uumamaniif furmaata nagaa fiduuf paartilee siyaasaa jaarsolii biyyaaf abbootii amantii waliin hojjetaa jirraa jedhan. manni maree bakka bu'oota uummataa garuu kanaaf itti gaafatama isaa bahuuf aangoo akka qabu tuqanii manni marichaa qaama hojii raawwachiistuu mootummaarra dhiibbaa akka kaa'u gaafataniiru mootummaan garaa bal'atee gara nagaatti akka deebi'u gareeleen hidhatanis hidhannoo isaanii lafa kaa'anii gara mariitti akka dhufan waamicha gochuun akka irra jiraatullee yaadachiisaniiru koomishiniin marii biyyoolessaa dhimmootii bu'uuraa irratti waliin galamne akkasumas ittiin ka'umsa adda addummaaf walitti bu'iinsaa kanneen ta'an dhimmootii biyyoolessaa irratti uummata mariisisuudhaan. waliigalteen akka uumamu gochuu kaayyoo jedhu qabatee labsiidhaan hundeeffamee erga hojii jalqabee waggaa tokkoof baatii saddeet ta'eera.
roobii kaleessaa hidhattoonni faannoo magaalaa laallibaraa erga to'atanii booda halkan edaa irraa kaasee gallakkisanii ba'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru yeroo ammaa magaalattiin to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala akka jirtus himaniiru.
gareen hidhattoota faannoo kan magaalaa seena qabeetti laalibalaa weeraree ture kaleessa erga gadhiisee booda waraanni itiyoophiyaa magaalatti deebisee qabachuusaa jiraattonni dubbatanii jiran laalibalaan yuuneeskoodhaan kan galmeessame hambaa seenaa kamanni sagadaa dhagaa durii irraa qotamee hojjetame keessa jiru waggaa kana raayyaa ittisa biyyaaf milishoota faannoo gidduutti lolli geggeessamu yeroo adda addaa isa mudatee jira waraana naannoo tigraay keessatti waggoota lamaaf geggeessameen. ofirraa ittisuu duula jedhuun loltoota federaalaa cina hiriiree lolaa akka ture gareen faannoo baatii eeblaa keessa mootummaan erga humnoonni addaa naannoo akka diigamu ibsee booda muddamni jiru hammaate lola roobii kaleessaa ka'een faannoon irra jireessa magaalaa laallibalaa to'achuu jiraattonni ibsanii jiran garuu kamisa har'aa jiraataan magaalattii tokko akka ibsanitti hidhattoonni kun halkan magaalattii dhiisanii waan ba'aniif raayyaan ittisa biyyaa magaalattii to'ateeraa jedhan. jiraataan magaalattii kabroon hanga lafa bariitti faannoon magaalattii irra hedduu to'atee ture innaa irribaa dammaqnu garuu guutummaan magaalattii gadhiisee ba'uu mirkaneessan jiraattonni kun akka jedhanitti lola hamaa roobii darbe geggeessameen humnoonni federaalaa gara maadhee waraanaa dugdee magaalattii jiru kan uummati kuma soddomii torba ta'u keessa jiraatutti boodatti deebi'ee jedhan bakka buutonni mootummaaf kan raayyaa ittisa biyyaa yookaan aangawoota naannoo argachuun hin danda'amne. ergaa ajaans firaans pireesiin erga kaleessaa ergamaa tureefillee deebiin hin kennamne kanaaf jecha haala gamas jiru sababa naannoo amaaraa miidiyaan dhaqqabuun akkaan murtaa'aa ta'eef dhuunfaadhaan mirkaneessuun hin danda'amne.
Hayyee hordoftoota keenya gabaasni keenya itti aanu waa'ee siyaasa yuunaayitid isteetsi irratti gabaasa kallattiidhaan dhiyaatudha. Mitikkuu Fiqaaduu waa'ee filannoo pirezidaantummaa bara dhufu taasifamuuf deemuu irratti waan adeemaa jiru nutti himuudhaaf fuullee mana maree bakka bu'ootaa mootummaa yuunaayitid isteetsi yookaan kaapitaal hiiliin itti argama. Mitikku filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi isa bara 2024 taasifamuudhaaf kanarratti kan kaadhimamtoonni paartii riippaabilikootaa marsaa sadaffaadhaaf kaleessa walfarmii irra turani. Ijoon walfarmii isaanii kaleessaa kun maal ture?
Galatoomii Bafiqaaduu akkumatti jette kaadhimamtoonni shan kaleessa miyaamiitti walgahuutiin kan falmii isaan gaggeessanii falmii isaanii keessattis dhimmoota Israa'elii fi Hamaas irratti Israa'eliin deeggaruudhaaf waliigalteerra gahaniiru hundi isaanii yaada wal fakkaataadha kan isaan qabanii garuu dhimma Chaayinaa fi Raashiyaa irratti garaagarummaa qabu kanaan dura hagas mara kan garaagarummaa hin qabaanne amma dhimma Raashiyaa fi Chaayinaa irratti garaagarummaa qabu Bafiqaaduu.
Akka sagaleen walitti qabame ibsutti pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp dursaa jiru. Garuu Tiraamp waltajjii walfalmii amma kanaan duratti geggeeffame irratti hin hirmaanne maaliif laata?
Eeyyee Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii bara 2020tti erga filannoo mo'amanii ba'anii booda himannaawwan garaagaraa yeroo garaagaraatti kan isaan irratti. dhiyaatudha ammas isaan irratti dhiyaateeti jira kaleessas yeroo sadaffaadhaa fi falmii kanarratti kan hin argamne garuu deeggarsa uummataa funaanamaa jiruutiin dursaadha kan isaan jiranii miyaamiitti bakkuma fageenya dhiyoo bakka falmiin kun itti gaggeeffame irra fageenya dhiyootti hiriira deeggarsaa qopheessaniiti turan isaanis hiriiricha irratti waan isaan jedhanii sagantaan dorgomtoota isaanii kun akka hin daawwatamnettidha kan isaan ibsanii bulchaan niiwujersii duraanii kiriis kiristiin immoo walfalmii kanarra. irratti waa'ee doonaald tiraamp yommuu dubbatan namni waggaa itti aanuuf yookaan walakkaa jireenya isaa mana murtii fi mana hidhaa keessa turuuf deemu kamiyyuu paartii keenyaaf hoogganaa ta'uu hin danda'u jechuun kan isaan dubbatanii egaa walfalmiin kaadhimamtoota paartii riippaabilikaanotaa kun mudde ja'a irra deebiitiin yeroo arfaffaaf gaggeeffama sana booda kutaa bulchiinsa looyaa keessatti filannoon amajjii kudha shan erga gaggeeffameetiin booda adoolessa kudha shan adoolessa kudha shanitti yaa'iin waliigalaa paartii warra riippaabilikaanii yommuu gaggeeffamutti pirezidaantii bara 2024 paartii warra riippaabilikaanii bakka bu'ee eenyutu dorgomuuf jira kan jedhu ni beekama jechuudha bafiqaadu.
Tole. karaa biraatiin dhimma lola israa'elii fi hamaasiin wal qabatee walakkeessa bahaa keessa kan turan ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets antoonii biliinkeen gara eeshiyaatti darbanii jiru dhimmi isaan eeshiyaa geesse maa inni gabaabaadhumatti.
Ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteets antoni biliinkeen kooriyaa kibbaattidha kan isaan argamanii kooriyaa kibbaatti wayitaa argamanii ibsa gaazexeessitootaaf kennanii hariiroon raashiyaa fi kooriyaan. kaabaa waliin qabaatan addunyaafis ta'e yuunaayitid isteetsiif akkasumas kooriyaa kibbaaf balaadha jechuutiin eeraniiru hariiroon kunis hariiroo meeshaa waraanaa wal deeggaraa jiranidha jechuutiin kan isaan ibsanii ibsa isaanii keessatti raashiyaan kooriyaa kaabaaf deeggarsa teeknooloojii fi deeggarsoota garaagaraa taasisti jedhaniiru garuu bal'inaan ibsuurraa of qusataniiru.
Galatoomi mitikkuun hordoftoota keenya amma immoo gara istuudiyootti deebinee gabaasaalee keenya hafanii hordofna nu wajjin tura. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa hojii qonnaa kuduraa fi muduraa irratti bobba'anii jiran oomisha keenya yeroo eeggatee walitti qabachuu akka hin dandeenye jechuudhaan himanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Arsii Lixaa sagalee Ameerikaatti akka ibsetti oomishni ga'ee akka walitti qabamuu qabu eeree qonnaan bultoonni kun garuu akka oomisha isaanii walitti hin qabne kan isaan dhoowwee hin jiru jedhu. Dooktar Abdullahi Beekaa hogganaan waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa godinachatti oomishaaleen haala qilleensaa waliin wal siman kamiyyuu sassaabamuu akka qaban ibsanii jiru gabaasa kana kun qopheessite tsaayii daamxootii garasitti darbinu.
Jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa Ganda Haroo oomisha kuduraa irratti hirmaatanii jiran sababa qamadiin qonna jallisiidhaan oomishamuu qabaa jedhameef oomisha kuduraa waqtii gannaa faca'ee akka walitti hin qabanne taasifamneerraa jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Kadir guddatoo jiraataa aanaa Adaabbaa Ganda Haroo ta'uu isaanii himanii oomishni amma ooyiruu irraa qabnu kan karoora mootummaa waliin faallaa ta'e miti. Garuu akka oomisha keenya sirnaan walitti hin qabanneef danqaan nutti himameeraa jechuun himanii.
Karoorri mootummaa immoo irraa buqqistaniiti warra haamanii ka'aniiti sagannaa kana qofa hojjetan irraa haamanii ka'aniiti qotu. Miisha gannaa hojjennee sagannaa kana maafataa akkasii hojjetan jedhanii akka motora akka bishaan hin obaasne nu godhaa jiru. Lammataan immoo hojjetaanis warri dafqaan bulaa kana hojjetan warra akka nuun hojjenne akka kotokkonne akka hin haramne nu godhaa irra yeroo qamadiin itti qotamuu miti amma yeroon kun. Ammoo aangoma isaaniitiin akkamsi godhu ta'e si sodaachisaniitu motorallee nu jalaa fudhatuun lagarraa nullee nu hidhuu rakkoo guddaa keesseera.
Dargaggoo gosa waaqumaa jiraata aanaa Adaabbaa akka ta'e eeruun kuduraa oomishanii galiin argatanii fi qamadii oomishanii kan argatan waliin madaalu jechuun haala amma jiru ibsa.
Kumtaala tokko kumtaala lama kana argachaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf hamma lafa xindii tokko kan abbaa kootuun as kennee ture xindii tokkorraa dinnicha moosee isa jedhamu san naannoo kumtaala afurtamii shan hanga shantamaatti argachaa ture. Bona qofa jechuudha. Bona ganna immoo qamadii kumtaala kudha shan uumama irraa argadha. Amma ji'a bonaa san qotaadhaan kana kumtaala tokko kumtaala lama waggaa lama sadi naqachiisiisanii kumtaala lama kan irraa argadhu. Ji'a gannaa immoo qamadumatti deebisa kumtaala afurii shan hin caalu. Walumaa galatti kan ganna irraa argadhu gannaa bonatti irraa argachuu hin dandeenye jechuudha. Oomishuma qamadii isaan jedhasanuu jechuudha. Kan immoo qabataan hin beeku isaan lafarri aanaan bira jiru. Kan akka faayidaa hin qabne hin beeku. Waan sun hin jenne qofa hojjedhaa jedhu kan booda gaafa oomisha isaan biraa badu. Maaliif wanni oomishni sababa akka hin jirre waan beekaniif jechuudha.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaati. Sagalee Ameerikaaf akka himanitti akka biyyaatti karoora baheen hoogganamaa oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluudhaaf hojjetamaa jira jechuun komii qonnaan bultoonni kun kaasan irratti deebii kennaniiru.
Dhugaattillee jalqaba irratti muuxannoowwan waggaa hedduu iskiimota jallisii hojjetamanii fi bishaan jallisii bira jiru yeroo gannaa gannaa aydil ta'eetu ta'aati kan darbu yeroo yeroo mijjirre waan akka muduraa suduraa garaagaraatu kan oomishanii inni yeroo itti gabaan bakka baay'ee irratti barbaadamu irratti waan gahuuf gatii maallaqaa guddaa argachuu danda'u garuu qabeenyi bishaanii lafti skiimota kana qaban baay'een qabeenya biyyaatii qabeenya hawaasa waliigala waliin qabnu rakkoon biyya keenyaa qoraata irratti diimamaa ture sodaawwan irraa ka'amee gara jallisii qamadiitti akka galamu barbaadame fedhiin qamadii bira jiru lammiiwwan biyya keenya keessa jiranii fi biyyoota alaa irraa dhihaatan gargaarsa garaagaraatiif harka dheeratamu sun akka badu gaafii keessa akka galu gochuun namni wabii nyaataatiin akka hin dandeenye gochuun namni muduraa nyaatee buluu hin danda'u daabboo garuu waan dhaqabiyyuun alatti nyaatee buluu danda'a. Dursi kanaaf kennamuu qaba kan jedhu marii bal'aadhaa kan gaggeeffamu.
Lafti bara baraan gosa midhaan tokko yoo facaafame bu'aa hin qabu kan jiran qonnaan bultoonni kunneen dhiibbaadhaan qamadii qofaa akka oomishnuuf dirqamaa jira jechuunis rakkoo isaanii himaniiru. Obbo Kadir Guddatus haala amma keessa jiran ennaa ibsan.
Inni ji'a kudha lammaffaa keessa dhaabne immoo hangannaa jedhama malee kan jallisii kana waliin qabatuu ture.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa lafti oomisha gaarii akka kennuuf dabareedhaan akka midhaan garaagaraa. faca'u taasisaa jirraa jechuun himani.
Qamadii marsaa dura qote midhaan dheedhii akka qotan. Yeroo ammatti qophii qamadii boneedhaa jalqabneerra. Facaasni jirra warri amma bishaan dhugaaran jiru. Warri amma lafarra biqilanii keessaa lafii bu'uudhaaf warri gahaa jiran. Aanaa siraaroo lafa baay'ee amala gammojjummaa qabu. Carraa roobaas amma darbee darbee roobaa jira. Yeroodhaan akka fayyadamuu danda'u. Galmi keenya fayyadamummaa hawaasaatiif waan ta'eef amma adaabaa irrattis qophiin lafaa akkatti deemamu karoora waliin kennine qabna. Mariin akka gaggeeffamu mobilaayizeeshinii kan jiru kana Haadhaatti kana qotuuf deemnee qonna gannaa keessa jira namni jedhu dubbii akkamii akka ta'e anis beekuu dandeenya. Yeroon ammaa qonnutti qonna gannaatiin akka godinaalee rooba baay'ee moodaal jedhamu kan qabnu miti. Boneedhaa amma kan keessa jiru qonna gannaa olmus sassaabbii isaa keessa jira. Iddoo sassaabbiin isaa xumurame gara kanatti galamaa kan jiru amma irraa jalqabee haga marsaan kun xumuramutti sadii folachaa ji'a afur waan ta'u keessatti qamadii oomishna achi booda waan fedhan oomishuu danda'u garuu saayinsiin maal jedha qamadii booda waan biroo qotuu qaban kan jedhuun seeraa jennu irratti
qonnaan bultoonni godinichaa sagalee ameerikaaf yaada kennan tokko tokko ka'edha. jedhanitti oomisha qamadii irraa bu'aa argachaa hin jirru jechuun ibsanii dabareedhaan oomisha adda addaa oomishuufis rakkanneerra ogeessi qonnaa nu hojjechiisu jechuun komataniiru waajjirri qonnaa godina arsii lixaa gamasaatiin qonni qamadii karoora biyyoolessaatii jechuun oomisha waqtii gannaa oomishamu kamiyyuu yoo oomishan dhorkaa hin qabu yeroo qamadiin jallisiidhaan facaafamu garuu lafa qopheessuun dirqamaa jechuun ibsaniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti dhiibbaa dhiigaatii fi rakkoo inni hordofsiisu ilaalchise ogeessa addaa kan waa'ee onnee Dr. Saayifaddiin Huseenii kutaa Meeriilaand irraa waan nutti hima qabu jaallanni gammadaatu asoofsiiseeti waliin haa caqasu.
Dhiigni bakka tokkoo ka'ee kara biraa akka deemu godhu dhiibbaa dhiigaa kana qaamni keenya. Nyaataa fi waan akka oksijiin kana waan jireenyaaf barbaachisu nyaataa fi waan akka oksijiinii fi gulukoos qaama keenya bakka hundaa akka waliin ga'u ta'u godhuu afaan ingilizeenyaatti gaa parfiijin jennaanii dhiibbaa dhiigaa kanaati.
Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee jedhu maal jechuudha yeroo maal ta'udha?
Lakkoofsa lamatu jira ta gubbaatii fi ta jalaa jira. Ta gubbaa kuni. Sistolic blood pressure jedhama afaan Ingiliziitiin tajalaa diastolic blood pressure jedhama. Dhiibbaan dhiigaa idilee yookiin normal blood pressure ta jennu ta gubbaa dhibbaa fi digdamii gadi sagaltamii oli. Ta jalaa saddeettamii gadi jaatamii oli. Kun qaama keenyaaf barbaachisaadha. Yoo dhiibbaan dhiigaa kun kanarra heddummaate. Hypertension yookiin dhukkuba dhiibbaa dhiigaa nutti fiduu danda'a. Yoo dhiibbaan dhiigaa ta gubbaa sun dhibbaa fi digdama haga dhibbaa fi digdamii sagalii ta'e ol ka'aa jedhama. Ta gubbaa sun qofa. Ta jalaa sun saddeettamii gadi. Hypertension ta jennu dhukkubna dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoo fi sadarkaa lama jedhanitti addaan baasnaa. Sadarkaa tokkoffaan lakkoofsi gubbaa dhibbaa fi soddomii haga dhibbaa fi soddomii sagalii lakkoofsi jalaa saddeettamii haga saddeettamii sagaliiti. Sadarkaan lammaffaa lakkoofsi gubbaa dhibbaa fi afurtamii yookiin sanii ol yoo ta'e lakkoofsi jalaa sagaltamii yookiin sagaltamii ol yoo ta'e sadarkaa lama. Kunigaa dhukkuba ta'e jechuudha. Hypertension. Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee sadarkaa dhukkubaa ka'ee jira jechuudha.
Dhiibbaa dhiigaa rakkoosaa maaltu fida?
Tokkoffaa waan maatii keenyarraa argan jenetiks jechuudha. Yoo maatii keenya keessa dhukkubni kun jiraate nutis dhukkuba sana fudhachuu dandeenya. Waan biraa immoo environmental factors or haala amalaa fi waan nuti goonu furdachuu yookiin gabbachuu soogidda hedduu nyaachuu potaasiyeem akka gaariitti nyaachuu dhabuu nyaata. coomaa fi dhadhaa qabu hedduu nyaachuu qaama sossoso'uu dhabuu farsoo yookiin alkoolii hedduu dhuguu sigaraa dhuguunis umrii keessatti waggaan ol deeme dhukkubni kun dhufuu ni danda'u waan tokko qofa ta'uu danda'a waan adda addaa waliin dhufee ta'uu ni danda'a.
Egaa nama dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu kanaa fi wal'aansi ta'uus akkamiiti?
Tokko qorichaa dawaan ni jira. Kan lammaffaan immoo jijjiirama of keessatti fiddu. Weight loss yookiin qaama kee hir'isuu. Lammaffaa nyaata onneedhaa fi qaamaaf tolu nyaachuu. Biyya kanaatti DASH daash daayit jennaani sun hedduu jaallatamaa dhiibbaa dhiigaatiif. Sadaffaa soogidda xiqqeessanii nyaatu. Afuraffaa pootaasiyeem heddummeessanii nyaachuu. Shanaffaa. qaama sossoosuu jechuun eksersaayis godhuu ispoortii torbaanitti daqiiqaa dhibbaa fi shantamii yookiin sanii ol moderate intensity exercise ka jennuun godhuu dahaffaa dhugaatii alkohoolii xiqqeessuu dhiibbaa dhiigaa kan ofirraa dhorkuu dandeenya.
Dhiibbaan dhiigaa kun onnee irratti miidhaa geessisu qabaa?
Tokkoffaa miidhaa hidda onnee keenyaaf dhiiga geessu. cufuudhaan onneen keenya akka dhiigan harkanne godhee dadhabsiisuudhaan harkataatti du'uu danda'a. Lammaffaa dhiibbaan dhiigaa hoggaa hedduu ol ka'e onneen keenya dhiibee dhiiga akka deemu godhuudhaaf hedduu hojjataa sun immoo foon onnee keenya akka furdattu godhuu danda'a suni gaarii miti yeroo dheeraa keessa onneen keenya akka dadhabu godhee sun hart feelar tajennuuni waan akka miidhaa sammuu irratti fiduu miidhaa kallee irratti fiduu waan adda addaa fiduu danda'a garuu onnee irratti tokkoffatti rakkina onnee irratti fiduudhaan kan beekame dhukkuba dhiibbaa dhiigaati.
Qaama namaa keessaa koolestiroolii kan gosa hamaaf gaariin jira. Inni hamaan sun dhiibbaan dhiigaa namatti jabaachuuf kan gumaachuu qabaa?
Ni qaba. Tokkoffaa lamaan yoo qabaatte dhukkuba onnee dhukkuba adda addaa sitti jabaachuudhaaf haalaan ni mijaawaa. Hiddi dhiigaa bal'achuudhaaf dhibbachuu waan danda'u pilaastisiitii qabaa sun gaariidha qaama. Koolestirooliin kun hidda dhiigaa keessatti feeduudhaan. hidda dhiigaa kana jabeessaa waggaa jabaatee dhiibbaan dhiigaa heddummaachuu qaba dhiiga keessaa oofuudhaaf sunis dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kana sirratti jabeessuu danda'a ijummoon dhiigaa jabaachuun qabu.
Dhiibbaan dhiigaa isaanii gadi bu'aadha kan jedhaman immoo jiru innis rakkinaa?
Oh, sun rakkoo guddaadha. Dhiibbaan dhiigaa hoggaa xiqqaatee qaama keenyaaf waan barbaachisu. bakka hunda akka gahu godhuu danda'u dhiibbaa dhiigaati yoo suni hanqate qaamni keenya waan jiraachuudhaaf isa barbaachisu waan hin harkanneef jecha hedduu hedduu nama miidhuu danda'a yeroo xiqqaa keessatti badii guddaa fiduu danda'a xiqqaachuu jechuu gaanuti lakkoofsi gubbaa sagaltamii gadi yoo ta'e hypotension jedhama afaan ingilizanyaati suni gaarii Dooktar Seefardiin Hussein deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jaalladha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
hayyee hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. qophii keenya irratti yaada qabdanu voa afaan oromoo daat koom jedhaatiin nu erga karaa feesbuukii tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. qophii keenya kana immoo yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tuujubee horaa piroodiwusariin keenya eliyaas amaaree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teeknikaatii fi daayiriktaroonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru an bafqaaduu morodaa waan na wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti. bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.